Yeni Radyo İzmir'de Amerik. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo mu burundi intara ya ngozi yaratunganije ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ihiganwa ryo kwinonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambwe icenda basiganwa n'amaguru uyu munsi rero si umunsi w'ihiganwa w'abacuruzi b'amatora ni umunsi w'umwimenyerezo tuza kwimenyereza iki turimenyereza ubwa mbere iryo higanwa n'imigambi itandukanye uyo nibura amatari w'intara ya ngozi albert nduwimana avuga ku ihiganwa ryo kwinonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambi itandukanye mu burundi umuryango wa afurika y'ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga ibikorwa bimwe bimwe vyarahagaze ibindi vyigizwa inyuma imbere yuko dushika kuri ayo makuru y'amara reka dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana tubwire amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fideli turayahera muri amerika uwundi mukozi mu gisata kijejwe iperereza aha muri leta z'ubumwe za amerika yarerekanye amakenga afise ku kiganiro perezida donald trump yagiranye na mugenzi we wa ukraine volodimire zelenski mu kwezi kw'indwi umushingamanza wiwe mark zaidi aserukira n'uwundi mukozi wa mbere yashyize ahabona ayo makuru yavyemeje mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ejo ku munsi w'imana zaidi yashikirije ko uwo mukozi agira kabiri akorera iperereza rya amerika afise ivyemeza vyo ku rwego rwa mbere ku vyagirizwa trump ko yikoze ku mareta y'abanyamahanga kugira cafuze joe biden uwo bashobora kuzohiganwa mu matora yo mu bibiri muri bibiri na mirongo ibiri gushika ubu trump yamye avuga ko uwamwagirije ubwa mbere yaje afise amakuru yahawe n'abandi kuri ico kiganiro yagiranye kuri telefone na perezida zelenski muri amerika kandi abantu bane barishwe abandi batanu barakomereka barashwe mu gatondo ka kare jo ku munsi w'imana mu bunywero bwo mu gisagara ca kansas city muri leta ya kansas nk'uko byashyikirijwe n'igipolisi hamwe n'ibimenyeshamakuru byo muri icyo gisagara umuvugizi w'igipolisi thomas tomasike yabwiye itangazamakuru ko ukekwa icyo cyaha yafashe yashikirije ko abo batanu bakomeretse batwawe mu bitaro kandi batabangamiwe cyane n'amagara yabo muri afurika umusirikare umwe w'ishyirahamwe mpuzamakunguni yarishwe abandi bane barakomereka ejo ku munsi w'imana bahitanywe n'igisasu cyatezwe mw'ibarabara mu buraruko bushira ubuseruko bwa mari byashyikirijwe n'inteko za onu zijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano muri icyo gihugu zizwi ku izina rya minusma abo basirikare bari mu gikorwa cyo gukizura hafi y'igisagara cya agwehoke igihe gisasu cari catezwe mu kuzimu cabaturikirako mu kwezi kwa mbere abasirikare bamuka muri cade bo muri izo nteko nyene za minusma barishwe mu gitero c'intagondwa z'abayisilamu zishamikiye kuri al qaida mu karere ka magrebe minusma imaze gutakaza abasirikare barenga amajana abiri kuva izo nteko zishinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nk'uko izo nteko nyine zivyiyemerera zibicishije ku rubuga rwazo rwa interinete igihugu ca korea ya ruguru carivumbuye mu biganiro vyo ku rwego rwo hejuru na leta z'ubumwe za amerika ku birwanisho vya nikleyere urongoye intumwa za korea ya ruguru muri ivyo biganiro yashikirije ku munsi wa gatandatu ko yaciwe intege n'inyifato yo kutagondwa ya leta z'ubumwe za amerika iryo hagarikwa ry'ivyo biganiro vya mbere vyari vyongeye gutangura inyuma y'amezi atari make bitumye hibazwa ko korea ya ruguru izorushiriza inyifato y'agasotoro mu kugerageza izindi misile iyo ngingo ya korea ya ruguru yo kuva mu biganiro abahinga bavuga ko ari umukenyuro kuremera amerika no kuba baracungura umwanya abafaransa bakigendera ku mico ya kera abitwa abakonservateri baharugwa mu bihumbi amacumi barihereje amabarabara yo ku murwa mukuru Paris ejo ku munsi w'Imana aho bamirira kure integuro y'itegeko mu gihe yoramuka ryemejwe rizoha uburenganzira abagore batubatse canke ababana basangiye ibitsina kwemererwa gukoresha ubuhinga bwo guhuza imbuto zirondoka hanze y'igitereko cy'umukenyezi gushika ubu ubwo buhinga bwari bwemerewe gukoreshwa n'ababana badasangiye ibitsina iyo nteguro y'itegeko yaramaze kwemezwa n'abashingamateka bikaba byitezwe ko abasenateri bazotora mu mpera z'uku kwezi ibiharuro byerekana ko bibiri bya batatu by'abafaransa bashyigikiye iyo nteguro mu gihe ryo kwemezwa n'abadepite umwana azovuka muri ubwo buryo akazokwemererwa kumenya se amaze gushikana imyaka cumi n'umunani muri tunisiya umugambwe enhada w'abayisilamu batagira batagira ku byiyumviro bya kera usa n'uwuza imbere mu matora y'abashingamateka yabaye ejo ku munsi w'imana ibiharuro byerekana ko umugambwe enhada watsindiye intebe mirongo ine ku ntebe amajana abiri na cumi n'indwi ukurikirwa n'umugambwe roker de la tunisie waronse intebe ziri hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu na zitanu nta mugambwe wakwijwe amajwi wakwije amajwi awemerera gutahukana intsinzi bisobanura ko uwuzotsinda bizoba ngombwa ko yiyunga n'abandi mu runani ibyavuyemwo byitezwe gutangazwa kuri uyu munsi wa mbere
urakoze haroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho intara ya ngozi yatunganije ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ihiganwa ryo kwinonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambwe icyenda basiganwa n'amaguru iryo higanwa wari umwimenyerezo ku migambwe kugira bamenyere amahiganwa ubutsinze bamukeze uwutsinzwe nawe yemere aho intaha ishize abarongoye imigambwe bakaba bamenyesha ko icigwa bahakuye ari ingirakamaro muri kino gihe himirije amatora mu burundi ni inkuru dushikirizwa na desire hatungimana icyo gikorwa cyatanguwe n'urugendo rw'abanyanyi b'imigambwe icenda kuri cumi n'ine ikorera mu ntara ya ngozi rwabakuye ku biro vy'intara gushika ku kibuga ca muremera ahabereye iryo higanwa bambaye impuzu ziranga imigambwe yabo bose bavanganye no mu guhiganwa bakaba babikora bambaye ibimenyetso biranga imigambwe yabo buramatari w'intara ya ngozi akaba yasiguriye abanyengozi igituma icyo gikorwa cyatunganijwe uko uyu munsi rero si umunsi w'ihiganwa wose umunsi w'amatora ni umunsi w'umwimenyerezo tuza kwimenyereza iki turimenyereza ubwa mbere iryo higanwa ry'imigambi itandukanye rifite ibyiyumviro bitandukanye mwabonye ko mu rugendo rwa mbere badukuye ku ntara wese twari tuvanganye abateza intwaro abarongoye ubuzi butandukanye abarongoye imigambwe itandukanye abanywanyi b'imigambwe itandukanye eka n'abatari mu migambwe na gatoyi twese twari tuvanganye byumvikana n'ibyiganwa ry'amatora ritegerezwa kuba abantu ubwa mbere bashyize hamwe bafatanye mu nda kandi bari mu buzima bumwe icegera cy'urongoye umugambi w'abadasigana iprona mu ntara ya ngozi arashima uwo mwimenyerezo bakoze akizera ko uzobafasha byinshi mu kunywanisha abanyamigambwe muri kino gihe cy'amatora iri higanwa ritubwira igikorwa cyiza cyaringanijwe n'intara kugira ngo imigambwe ishoboye kujya hamwe ikagira umwimenyerezo wo guhiganwa bize bibandanye uko gushika aho tuzoshikira mu matora ku bwacu rero ni ikigwa cyiza twoharongera n'abenegihugu bandi bakabonera ikigwa kugira ngo babone ko imigambwe itandukanye ibwirizwa kubana mu mahoro kugira ngo amatora azobe mu ituze no mu mugambwe frodebu barashima icyo gikorwa uwurongoye uwo mugambwe mu ntara akivuza ko no mu matora vyogenda uko intumbero twihaye nibaza yuko tutazodahibukirwa niyo gutunganya amatora neza no kugira tubane neza ah, muri kino gihe turiko turayitegurira tunifuza yuko ku munsi w'amatora n'ubundi vyozogenda neza yego niyo ntumbero dufise eka no mu mugambwe senel barashima icigwa baronse kuri uno wa gatanu urongoye umugambwe ku rwego rw'intara akizera ko abajejwe intwaro bahungukiye vyinshi kuko benshi muri bo bahengamira ku mugambwe uri ku butegetsi iyo hadutse amatati aho kuba bahuza igihe abajeje intwaro bafata ikibazo mu minwe maze bagashikira abarundi ku mitumba bakabigisha babereka ivyiza vyo guhiganwa badahezanyayo vyaba ari vyiza cane nibaza yuko rero abajeje intwaro urabona ko ku rwego rw'intara babikoze ku rwego rw'amakomine nabo hamwe babikora kandi bakabikora bishaka atari kwikurayo byogira icyizere bitanze ize naho o, nyakubahwa buramatari yamarimwo ararigisha ah, abajeje intwaro abanyamigambwe ko bateza ku bana bakurikije amategeko y'imigambwe bakareka imigambwe igakora yidegenza ariko amakomine amwe amwe ndavuga nka za nyamurenza za marangara za kiremba ni amakomine atari make ngaha mu ntara ngo usanga abajeje intwaro cane cane ariko usanga ariko barazitira ibikorwa vy'imigambwe itandukanye na cane cane rero ugasanga umugambwe senere uriko urazibirwa na cane cane ku bijanye no kugura ingo z'imigambwe buramatari w'intara ya ngozi akaba yasavye abarongoye imigambwe muri iyo ntara bene abajejwe intwaro kuza barabonana imigambwe yose iri hamwe ku mitumba kabiri mu kwezi kugira batorere umuti ibibazo vyose bituma abadasangiye imigambwe binubana amenyesha ko yizeye ko amatora azoshika abahiganwa bagwana mu nda uwatsinzwe agakeza uwatsinze aho kwama bariko barashamirana kandi bose ari bene burundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango wa afurika y'ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga ibikorwa bimwe bimwe byarahagaze ibindi vyigizwa inyuma ico kibazo catumye abashingamateka batumako inama shikiranganji ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije kubwira ibihugu vya eac ngo bitange intererano yavyo canke bifatigwe ibihano uburundi na sudani iyo mu bumanuko biheranye imyaka ibiri yose n'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru kubw'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eyara yakoranye kuri uyu wa gatanu yarusha muri tanzania ubukene bw'amafaranga yo gukoresha muri uyu muryango bushobora gutuma ibikorwa byinshi bitaranguka abo bashingamateka bahamagariye abashikiranganji baserukira ibihugu muri uwo muryango gukora ubuvugizi bukwiye kugira ngo ivyo bihugu bitange intererano yavyo mu bisanzwe buri mwaka uwo muryango ugira amafaranga ukoresha uyu mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi uno mwaka bitekanijwe ko hazokoreshwa amadolari ya amerika hafi miliyoni ijana na cumi n'umwe igihugu kimwe cose muri bitandatu bigize uwo muryango gisabwa gutanga hafi imiliyoni umunani n'igice nayarenga gato imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi yamara gushika ubu igisata c'inama nshingamateka kijejwe kugenzura ubutunzi kivuga ko igihugu kimwe conyene ubuganda arico kimaze gutanga ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana vy'intererano y'uno mwaka ariko ko ibindi bihugu vyose atana kimwe kiratanga n'igice hakiyongera ko rero burundi na sudani y'epfo bigifise ibirarane vyo kuva mu mwaka uheze ku mwaka uheze umushikiranganji aserukira uburundi isabel ndahayo yari yatanze insiguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya ntibyari byakwiye kubera ingorane muzi igihugu caciyemwo murabona ko turi ku gikorwa uburundi ntibwigeze bureka gutanga kandi murabye akigoro bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufise nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye uburundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku ku rugero rumwe n'abandi hanyuma ikindi igira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora abashinga amateka bavuze ko ivyo bituma imigambi imwe itarangurwa iyindi ikigizwa inyuma umukozi mukuru wo muri eyase yabwiye ijwi ry'amerika ko amanama menshi amaze gusiba harimwo n'ay'abashinga amateka babwirizwa kuja kuzikorera mu gihugu kimwe ca eyase ko sentare yahagaritse ibikorwa vyo guca imanza no kuzisoma vyari kuba mu kwezi guheze k'umunani kuko bisaba uburyo bwinshi ko hari n'abakozi bato bato bagiheraniwe amezi atari make eyara yatumye abo bashikiranganji kwibutsa ibihugu bitandukanye ko hari ingingo zitegekanya ibihano ku gihugu kidatanze intererano zaco ku gihe abashingamateka ba EAC bavuze ivyo inyuma y'ikirego catanzwe n'ihuriro rya societe civile East African Civil Society Organizations Forum zigengwa na EAC icyo kirego kibwira abashingamateka ko bataye inshingano zabo zo gukurikiza amategeko ku bihugu bitarariha intererano iryo huriro eyasof ryari ryasabye eyara kubaza inama y'abashikiranganji ba EAC impamvu ibihugu bimwe bitarishura ibirarane by'intererano zo ku mwaka uheze cyane cyane Burundi na Sudani y'Epfo bigiheranye hafi yose hakiyongera ko ay'uyu mwaka iryo huriro risanga ibihugu vya EAC atagushaka bifise ko guteza imbere imibereho y'abanyagihugu bavyo biciye mu migambi ya EAC nko kwishira no kwizana ataviza zo kuba gukorera canke kwinjira mu gihugu kanaka zisabwe isoko rusange hamwe n'ibindi abashingamateka babona ko hamwe uyu mwaka wohera ibihugu byose vyoba bigiheranye ayo ku mwaka uheze vyofatirwa ibihano abashingamateka cane cane abaturuka mu Burundi na Sudani y'Epfo bemeye ko bagiye gushikana umwitwarariko wa EALA mu bihugu vyabo kugira ngo intererano zitangwe abashingamateka banibajije igituma n'ubu hakivuga ubunyonyezi muri EAC kandi ata n'uburyo bwinshi buhari mu minsi yeze umunyamabanga mukuru wa EAC Liberamfu Mukeko yaketswe ko kunyuruza no gukoresha nabi uburyo yamara yarabihakanye anemeza ko ahubwo wewe kuva agiye muri ico kibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari amafaranga menshi yahora akoreshwa nabi yagarujwe mu kigega ca EAC ibihugu vya rutura harimo n'ubumwe bwa buraya byarahagaritse imfashanyo byahora biha uwo muryango kuko hari mu burundi buri mu bihano by'ubutunzi vya buraya mu kwezi guheze naho ikigega c'iterambere ca amerika usaid catangarije eyase ko atagikorwa na kimwe kizoba kirimo umurundi akora muri eyase kizofatwa mu mugongo na amerika ni mu gihe n'umunyamabanga mukuru wa eyase ari umurundi pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc u rwanda rutangaza ko kuva uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda watangura hamaze gupfa abantu bashika kuri mirongo irindwi abandi bagera ku ijana bagakomereka kubera ikibazo cy'ibiza kubera iyo mpamvu leta y'u rwanda iburira abanyarwanda ko bakwiye gukumira no kurwanya ibiza mu byo bakora byose erike bagire ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi itangaje ibi mu butumwa buburira abanyarwanda uko bagomba kwitwararika mu rwego rwo kwirinda no kurwanya ibiza mu kiganiro n'abanyamakuru madame germaine kamayirese minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi yavuze ko muri uku kwezi kwa cumi ubukangurambaga bwo kwirinda no kurwanya ibiza bureba buri munyarwanda wese yavuze ko kuva uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda watangira kugeza mu kwezi kwa cyenda abanyarwanda babarirwa muri mirongo irindwi bamaze kuhatakariza ubuzima abandi bagakomereka kubera ibiza bitandukanye ari naho ahera asaba abantu kubyirinda muri rusange mu gihugu cyose abantu bamaze guhitanwa n'ibiza kuva mu kwa mbere kugeza ku itariki mirongo itatu z'ukwa cyenda ejo hashize hari hamaze gupfa abantu mirongo irindwi urumva ko abantu mirongo irindwi ari abantu benshi abakomerekejwe n'ibiza bagera ku bantu ijana na mirongo irindwi na barindwi amazu yasenywe n'ibiza ni amazu ibihumbi bine na mirongo icyenda n'atanu imyaka yari kuri hegitari zingana n'ibihumbi bitandatu na magana arindwi n'umunani yarangiritse amatungo yangiritse angana na magana abiri mirongo itandatu n'arindwi amashuri yangijwe n'ibiza angana n'amashuri ijana na mirongo itandatu n'atatu ibigo nderabuzima byangijwe n'ibiza dufitemo ikigo nderabuzima kimwe dufite imihanda itandatu yangijwe n'ibiza tukagira insengero mirongo ine n'icyenda minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mu rwanda igakomeza gusaba abanyarwanda bose ko mu byo bakora bagomba no kuzirikana gukumira no kurwanya ibiza twongere tugaruke ku muco wo gusibura wo guca imirindasuri twongere tugaruke ku muco wo kuyobora amazi ntirutuyohereze mu mirima twongere tugaruke ku muco wo gusibura imiferege mbere y'uko n'uku kwezi kuba twese tuzigiye imvura yo mu rwanda igwira ibyo bintu bigaruke mbere ikindi nanone mu myubakire abantu bakomeze birinde kubaka amazu yabo ataziritswe ibisenge kandi birinde no kubaka badasiga inzira z'amazi ikigaragara mubona ko hirya no hino mu gihugu uko igihugu kiri kugenda gitera imbere inyubako zigenda zigwira mu mijyi imwe n'imwe niko amazi agenda ava ku bisenge by'amazu agenda yangiza mu bice bitandukanye by'igihugu bitewe n'imiterere yabyo hakunze kumvikana abahitanwa n'inkuba leta y'u rwanda ishishikariza abantu bubaka inzu ko bagombye kuziha ubwirinzi gusa nanone ni ikibazo gikomereye ab'amikoro make kuko imirindankuba yakariza izo nzu ubwayihenze ibiciro by'imirindankuba ni uguhera ku bihumbi magana atanu kuzamura bitewe n'aho wakorewe ndetse n'ingano y'inyubako ugomba kurinda leta y'u rwanda kuri iyi ngingo ivuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa hari kurebwa uburyo imirindankuba yaboneka ku giciro cyoroheje minisitiri kamayiresi arakomeza turiho turakorana na IPRC kugira ngo dukore imirindankuba ikorewe mu gihugu ku giciro gitoya abaturage babashe kuyigurira IPRC yarangije gukora imwe muri yo ubu ngubu iri ku rwego rwo gusaba uruhushya rwo kwishyira ku isoko mu kigo cy'ubugenzuzi cya RSB noneho iyo mirindankuba leta ikazakora uburyo bumwe na bumwe butandukanye hari uburyo bumwe na bumwe turi kuganiraho ku buryo izaboneka ku giciro gitoya nk'uko umuturage hari ubutwa agira mu rugo iwe na wa murindankuba ukazaba kimwe mu bikoresho yagira mu rugo iwe minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi itanze ubutumwa bukangurira abanyarwanda ko bagomba kwirinda no kurwanya ibiza mu gihe mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani abanyarwanda basaga magana abiri bapfuye bishwe n'ibiza abandi babarirwa muri magana abiri mirongo itanu muri uwo mwaka nyine nabo bakomerekejwe n'ibiza mu bice bitandukanye by'u rwanda inzu zisaga ibihumbi cumi na kimwe zarangiritse abasaga igihumbi nabo bakurwa mu byabo n'ibiza ibi byose byakomotse ku mvura idasanzwe akarere muri rusange kagize bitari bimenyereye gusa kugeza ubu abashinzwe iteganyagihe mu rwanda bavuga ko imvura yitezwe izagwa mu buryo busanzwe ku rundi ruhande bitewe n'imiterere y'u rwanda hakomeza kugaragara abatuye mu bice byashyira ubuzima bwabo mu kaga n'ihurizo rikomeza gukomerera abatuye batyo ndetse na leta aho leta y'u rwanda ihagaze nuko nta munyarwanda wagombye guhitanwa n'ibiza kubera gutura nabi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru makuru makuru y'inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu burundi no mu rwanda dutangurire mu rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira kuri shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu rwanda yatanguye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda nibwo yatangiye kuwa gatanu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yanganyije na apr gusa igitego kimwe kuri kimwe ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya mukura victoire siporo yanganyije na espoir fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade huye i butare kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya etensere fc yatsinze kiyovu siporo ibitego bibiri kuri kimwe bugesera fc yatsinze heroes fc ibitego bibiri ku busa i nyamata kuri stade amahoro i remera ikipe ya gasogi united yanganyije na rayon siporo ubusa ku busa kapiteni wa rayon siporo eric rutanga avuga ko ikipe ye iri mu bihe bibi ariko ngo baba bagerageje kwitanga uko bashoboye ekipa igira ibihe habaho ibihe byiza habaho n'ibihe bibi kuko turi gukora urabona twarase penaliti twakeya amakaziyo menshi twarase ntabwo nashinja abakinnyi bagenzi banjye kuko ibyangombwa baba babitanze ariko cya kintu cyo gutsinda cya gihe nyine kitaragira cyo gutsinda nicyo kiri kubura ariko turakomeza gukora nk'abakinnyi nta gucika intege turebe n'ibiri imbere turebe ko bizaza bahati kazindu kapiteni wa gasogi united ashimangira ko bafite intego yo kuzamura urwego rw'imikinire baharanira no kwinjira mu ikipe y'igihugu icyambere twebwe twaje mu cyambere dufite intego ntabwo twaje mu cyambere kuko nzi abanyamakuru bavuga ngo tugomba gusubira mu cya kabiri twebwe intego yacu ni kurangiza kwanza mu cyenda ba mbere ikindi twebwe n'abatoza bacu batuganiriza ko tugomba kugira kure kandi dufite na ekipi nasiyonari ari imbere yacu tugomba kuyikorera twese umutoza wa gasogi united maurice nshimiyimana yemeza ko ubunararibonye afite atoza mu cyiciro cya mbere aribwo bwamufashije kugwa miswi n'ikipe ya rayon siporo icya mbere ndashimira imana ikindi cya kabiri ndafelisita ikipe ya rayon siporo ibashije kudukuraho inota rimwe twari muto ikindi cya kabiri urebye uburyo twabashije guhagarara mu kibuga uburyo twayidominnye ngira ngo nko muri iki gice cya kabiri twari dufite amahirwe yo kuba twabona amanota atatu ariko ni kuriya byagenze buriya ibintu byose turakora ariko imana niyo ishyiraho vi ya nyuma nayibwira yuko ari felicitasiyo kuba ibashije kubona inota rimwe kuri gasogi ukurikije mirongo itandatu ku ijana mirongo irindwi ku ijana y'abakinnyi dufite ni abakinnyi bazamukanye ekipe muri dezemu diviziyo ariko noneho iyo urebye ni shampiyona wa dezemu diviziyo wahuye na wa promeri diviziyo icya mbere ni uko habaye impinduka zikomeye ku mupira w'u rwanda kuba ikipe abakinnyi bazamutse babasha kwitwara neza ni ikigaragara yuko kocingi yakoze akazi n'abakinnyi bakoze akazi ko kumva ikintu cya mbere twabaganirije twebwe dufite amahirwe kuba twarabaye mu ma ekipe makuru ndumva aricyo kintu twabanjije kubamaraho ubwoba kuba byibura mu myaka itatu mba muri ekipe nkuru ni ibintu bishobora gutuma mbasha kumotiva aba bana ikindi cya kabiri ni uko nkigera muri ekipe twakoze ikintu gikomeye cyo kuzana umwanimateri cyangwa se umuntu ushobora kubabera umubyeyi mu kibuga cyangwa se umuyobozi mu kibuga tidiane kone bitewe n'uburyo nari naramutoje dutwara shampiyona muri reyo aho yari ari n'umukinnyi twe- nari narabashije gukomeza gukurikirana numva yuko kuba yaza hariya yakora diferanse ku cyangwa se yabasha gufasha ekipe kuyimotiva cyangwa se kubereka yuko byose bishoboka ejo ku cyumweru imikino ya shampiyona yarakomeje ikipe ya as muhanga yanganyije na musanze fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade y'i muhanga kuri stade umuganda y'i rubavu marine fc yatsinze gicumbi fc ibitego bibiri ku busa mu wundi mukino polisi fc yatsinze sunrise ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade ya kigali i nyamirambo imikino y'umunsi wa kabiri wa shampiyona izakinwa ejo ku wa kabiri ndetse n'ejo bundi ku wa gatatu yari claude munyandinda i kigali naho mu burundi mesaje ngozi inyuma yo kunganya na flambo du centre igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rw'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi uwo mugwi w'ingozi uraye mu kibanza ca mbere eh, vy'imfatakibanza muri basketball naho abakinyi n'abamenyereza barashigikiye inkino zatunganijwe mu ntumbero yo gufasha umukinyi wa muzinga akiswe n'amagara desire hatungimana dufitiye ibindi kuri ayo makuru
kuri no w'imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rishyira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ryasozera umunsi ugira uwa cenda urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi rwahuje flambo du centre yo mu ntara ya gitega yari iramutse yakira mesaje ngozi yo mu ntara ya ngozi urwo rukino rukaba rwagiye kurangira ari igitsindo kimwe ku kindi jimmy ndayizeye amenyereza mesaje akaba ashima iryo nota rimwe yakuye hanze maci nk'izi ni maci zitaba zoroshe urabona nka frambo du centre ni ekipe yavuga ati badutsinze baci bagenda ku kibanza cya mbere natwe twari twaje ngaha tuje kurondera intsinzi nivyo urashobora gutegura ibintu bikanka ukarondera ingene windura ndibaza yuko ivyo nari nateguye vyose vyashoboye kugenda neza igikuru ni ukubona dukuye inota rimwe ngaha ni ekipe frambo du centre mwabonye ko ikomeye ifise abakinyi beza igikuru ni ukubona turonse inota rimwe kandi novuga inota dushoboye kuronga hanze ndayizeye fiston icegera c'umumenyereza wa flambo du centre amenyesha ko bari biteguriye urwo rukino ariko ngo habuze amahirwe urukino rwageze neza icyacu tudatwara amanota atatu ngira mwabonye yuko ari abakinyi bacu twaronse okaziyo nyinshi gusumara mesaje ngozi bashika imbere y'igori sinzi ko kwari uguhababuka canke iki ngaho ngira ama- amaokaziyo mwabonye nk'umukinyi yitwa yaronse ariko zari okaziyo zishika nka zine wenyene na gardien akananirwa umugwi wa mesaje ngozi rero inyuma y'izo nkino icenda ukaba ari wo uri mu kibanza ca mbere vy'imfatakibanza muri basketball naho ishirahamwe rya basketball bujumbura rifatikanije n'imigwi irihurikiyemwo baratunganije ihiganwa rigenewe gufasha umukinyi rodrigue wa muzinga akitswe n'amagara kugira amafaranga atojwe ashobore kumufasha na ryo amaze kubagwa gatatu mu mezi ane amaze mu bitaro nihimbazwe simplice akina muri rezipo amenyesha ko yanezerewe cyane kubona inkino nk'izo zitunganywa ku- kugira abafashe mugenzi wabo nabyakiriye neza rwose hanini siporo siporo yacu amateri iciza gufashanya wumva biraryoshe wabona uri umukinnyi hagize amagara agukwiza ukabona hariho abandi bak- bagufashije mu gushyigikira mu gukorganiza udukino kugira barabe ukuntu bagufasha ku byerekeye iby'uburyo nanjye ndabyumvise badushyizemo narabyakiriye neza byarangiheye na olivier ndayiragije yabaye umukinyi muri kino gihe akaba ari umumenyereza w'umugwi wa dinamo amenyesha ko umutima nk'uwo ukwiye kwamaho kugira abakinnyi benshi bahura n'ibibazo ugasanga barabuze uko bivuza bashobore gufashwa umutima mwiza umuntu wese muri- dufise muri club yategereza kugendera ko kugira iyi esprit yo gufashanya ntiyavuge ngo ni naka ngo yari muri ekipe iyihe ngo ni naka yari muri ekipe iyihe twese tugashira nguvu hamwe kugira abakinyi bacu kuko umukinyi wese azotera imbere ari uko amagara yiwe ateye imbere Ari- rero aronse nka- nk'iyo ngorane y'amagara yevre birashika ugasanga nta buryo afise rero hageze nk'iyo nk'uwo mwanya bavuga ati e dufashe naka rero nabonye ari ibintu byiza rwose kandi biteza kubandanya urukino rwa nyuma muri izo nkino ruzohuza umugwi wa jimukana uzotana mu mitwe na kern desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.